Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa gatanu itariki zibiri ukwezi kwa gatanu umwaka wa bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederika nkundikije
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nk'uko rero mubimenyereye ubu ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga ikibazo cy'uburenganzira bw'abakenyezi ni ikibazo kivugwa cyane rwose mu burundi ikimenyamenya ni icivugo cy'isabukuru rya mareresi yatunganijwe mu ndwi zibiri ziheze mu burundi aho amasanamu n'amasinema byerekanywe byagaragaje ko hakiri ikibazo ku byerekeye bumwe mu burenganzira bw'abakenyezi mu burenganzira buvugwa ko butubahirijwe harimo kudaha abakenyezi ubungane hamwe bumwe n'abagabo uburenganzira bwo gutorana ikibazo cyo kudahabwa ijambo akarenganyo mu byerekeye ubuzi ikibazo cyo guharikwa hamwe n'ibindi tutarinze kudondagura abashigikiye ko ibintu biguma bimeze uko biri bavuga ko bikenewe kubahiriza imico ya kera yamara abandi bavuga ko iyo mico hamwe n'iyo migenzo bya kera bituma abakenyezi badahabwa uburenganzira bumwe n'abagabo ari imico yataye igihe mbega ubwo burenganzira bw'abakenyezi bwo kubahirizwa gute mbega ubutetsi bukwiye gufata iya mbere mu kujijura abarundi bose ko umufasoni afise uburenganzira bumwe n'umugabo mbega abafasoni bafise uruhara rumeze gute mu guhindura ibintu kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi turasa akanyamuneza ko kubamenyesha ko twatumiye abafasoni babiri bafise uruhara rukomeye mu migambi yo guteza imbere abakenyezi n'abafasoni turi kumwe na madame uh, mademoiselle uh, pascal ziminani uh, ariko anonosora amashuri ya doctora muri kaminuza uh, université d'ottawa mu gihugu ca canada mwiriwe neza mufasoni pascal ziminani amahoro amahoro neza twobibutsa kandi ko uh, pascal ziminani yamaze kwandika ibitabo bitari bike vyerekeye cane cane uburenganzira bw'abafasoni eka no ku bibazo vyose biraba abafasoni turi kumwe kandi na aline nizigama umukuru w'ishyirahamwe haguruka rikorera muri canada rifasha abafasoni n'imiryango yabo mu burundi cyane cyane imiryango itishoboye mwiriwe neza aline nizigama mwiriwe neza muraho mwese yego turaho murakomeye namwe turaho
yego mereka dutangure kuri mwebwe pasika z'iminani muri rusange ubona gute amakuru atangazwa avuga ko hari ibintu byinshi abafasoni n'abakenyezi mu burundi badafite ko uburenganzira
ku bwo nzemeraza yuko abana bakivuka aba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa bagombye kungana ingene barerwa ingene baba trete baba konsidere byagombye kungana urumva rero hageze n'uko batorana baronka eritaje ntawagombye guhitamo umukobwa ngo amukureho hama umuhungu amuhe iyo dora yo gutorana lebien ya famiye yiwe kubera mfeteje nibaza yuko muri kiritire y'abarundi epi ibyarenganye mu kiganiro cya dimanshi pasi nashoboye kumviriza ni uko hari abavuga yuko abakenyezi abakobwa bakuze bajya kurongorwa ahandi urumva bikaba biri mu mpamvu zotuma batemererwa gutorana nk'abandi kugira eritaje nk'abahungu mugabo uravye ingene ayo mavaleur ni amavaleur adefavoriza atuma umukobwa ataronka droit imwe nk'iyo umuhungu afite ibyo ntibyagombye kuba mu muco wacu ego byamye ko mugabo ntitwobandanya tuvuga ngo ni umuco umuco turi mu isi ibandanya ihinduka natwe tugomba guhinduka tukaraba A- ariko pasikazi minani bavu- bavuze ko umupfasoni arongorwa mu wundi muryango n'umugabo arongora mu wundi muryango
ego urumva umupfasoni nubwo yaba arongorwa ntibituma famiye yavuyemo imwa- imwaka ako gateka yari afite kubera arashobora no kutarongorwa cyangwa akarongorwa mugabo umugabo wiwe agapfa ugasanga ni umupfakazi urumva ntitwavuga ngo kubera azorongorwa ngo ntashobora gutora ngo nawe aronke ibyo musaza wiwe afiteho duruwa I- ikintu mwebwe mushikiriza cokorwa amaguru masha ni n'ikihe muri ivyo bibazo vyose twumvise bidaha uburenganzira bumwe abapfasoni eh, nk'ubu burenganzira bw'abagabo
ibyo nashigikira ni uko leta yashyiraho itegeko bikaba itegeko hama iryo tegeko kugira ngo ntirize ritere ingorane mu miryango ngo usange habaye viyoranse y'abarwana bapfa amasambu hagaca haba na sansibirizasiyo donk radiyo kote kote ya leta igashyiraho iryo tegeko kote y'amashyirahamwe y'abakenyezi bakagira sansibiri- sansibirizasiyo ku mitumba yose kugira ngo bumvishe yuko ntabwo ari shanjuma mbi mugabo ni shanjuma ize kurenganura abantu barenganye aribo abakobwa n'abakenyezi N- namwe madame aline nizigama i- ico kibazo mukibona gute havuzwe ibintu vyinshi cane rwose haba mu vyerekeye ubuzi gu- eka gutorana eka guharikwa eh, ibintu vyinshi biragaragara ko biragaragaza ko abafasoni badafise uburenganzira bumwe n'abagabo ico kibazo mukibona gute
mwakoze cyane ndashaka nda- ndabashimire bwa mbere kubera mwadutumiye kugira twimenyekanishe kandi tu- dusangire iki kiganiro jewe ndaza ko ku byerekeye i- i- igihugu cy'u burundi ibyo- ibyo ma- pasikazi yaheje kuvuga ni ibyo ndabishyigikiye kandi nibaza yuko biva ku bintu byinshi nk'uko byavuzwe n'uko byaba bivugwa birava ku mico yacu birava n'ukuntu aba- abantu bataramenya ah, yuko ubungane bw'abagore n'aba- aba- abakenyezi hamwe n'abagabo buriko buragaragara kandi bwama buri twama turi- abantu bariko barabyerekana yuko atagitandukanya gishobora ku- kubuza ah, agatsinda- igitsinda kimwe n'ik- n'ikindi ku- kungana urumva neza yuko donc, imi- imico yacu hamwe no kwigishwa kwacu hamwe ni- no mu mu ndero tugira hamwe no mu mategeko n'ibyo no mu nzego zose zi- zi- zi- zi- zi- z'igihugu biracagaragara yuko umu- abagore n'aba- n'aba- n'aba- n'abagabo bata- batarangana kandi rero kenshi icyo nashaka kwibutsa ni uko iyo turiko turavuga iki- iki- iyi iyi ngorane y'uko ubungane budahari mu- mu mu nzego nyinshi i- a- nibaza ko abantu ba- babi- batinya kuvuga iki kibazo kubera basaba umengo dushatse kuvuga ngo abagore na- na- na- cyangwa aba- abakenyezi abapasoni nico kimwe n'abagabo kandi byitongotse turi co kimwe nibaza yuko i- ico kwibutsa gi- gi- gihambaye ni uko naho tutaba duteye kimwe u- u- i- i- i- i- ubwonko bwacu n'ukungene dukora n'agateka dukeneye mu buzima dutegerezwa kungana kuko turi bamwe twaremwe bamwe dufite amaraso amwe kandi twiyumvira i- i- i- dukeneye guteza imbere igihugu dukeneye guteza imbere imiryango yacu dukeneye kwiteza imbere twebwe nyene nku- ico kimwe nk'uko abagabo bakeneye kandi nibaza ko kenshi mu mico myinshi si i burundi gusa abagabo barabaha i- i- i- i- mm, nibaza ko bashirako ibintu byinshi bagatuma wumva umengo niwe wategereza kugira ibintu byose kandi abi- abakenyezi nabo baba bikubuza kujamwo no gufashanya no gufasha guteza imbere igihugu je nibaza rero ku vyerekeye guhindura um, imico yacu a- i- i- ku- kungene turera abakobwa n'aba- n'aba- n'abahungu kuko pasikazi yabivuze ivyo birakeneye cane guhinduka kandi biriko birahinduka mugabo biracagenda buhoro buhoro hari Iyo ikintu ndayo- hari eh.
ikintu nk'abapfasoni canke eka abantu bose bashigikiye ico ciyumviro cawe bokora kugira ngo ivyo bintu bihinduke mu maguru masha Mm. noza yuko abapastori kuva kera bamye bata- ba- ba- bagerageza kugera guhindura buhoro buhoro gutangurira mu miryango yabo hama babishoboye bakaja mu mashuri bama bariko barafasha gerageza kubandanya bigisha abandi bantu ah, ingene imico yacu yohinduka n'ingene mu- mu- muri leta ko niyo leta ni- nitwara vyose nibaza ko idatanguriye kuri muri leta canke biga bikangana kungene abantu bariko bara baragerageza ku- ku- kumenyekanisha kungene guhinduka bitegerezwa kugenda hamwe na leta ikabishigikira nibaza ko bidashobora kurekana ko abakenyezi ba- bova hasi bakabandanya bava hasi bakerekana ko nabo nyine bashoboye izabagabo bose bashoboye hanyuma bagatange ko bashobora ku- kugaragaza nabo nyine guteza imbere ah, ari aho baba ari aho mu gihugu cabo ari byo bakoramo nibaza ko abakenyezi bakeneye kuguma berekana yuko ibyo bintu bishoboka nibaza ko ba- ibyo bintu mubibona nk'iyo abakenyezi bagiye nko mu gisoda niyo bagiye ko mu mu gipolisi i- i- izo ni ni ni ni- ni na- na- ka- na- ka- kora akazi kahora ka kwitwa ko ari akabagabo gusa bagaca berekana ko nabo nyine bashobora kubikora nibaza ko bibandanya biteza imbere ingene mu mitwe yacu duhinduka Eh, ma- nibaza rero ko aribyo bikenewe ko abagore babakenyeza babandanya baguma bi- ba- baja mu mashirahamwe canke berekana yuko kazi abandi bakora nabo nyine bagashoboye pasikazi minani mwavuze cyane cyane ikintu ko leta yogira nk'itegeko ariko nashaka ndabazi hari ikintu uruhara abapfasoni ubwabo bonyine bogira kugira ngo ibintu bihinduke mu maguru ya- eh, masha
abakenyezi ntacyo bokora kugira ngo ibintu bihindu- bihinduke leta itabihinduye kubera shanjima ihereye ku bakenyezi abagabo barashobora kugira resistance ugasanga havuyemo violence mugabo ari itegeko hakagira uzana violence suite y'iryo tegeko icyo gihe umuntu acahanwa nibaza yuko etape ya mbere ni leta ikagira iryo tegeko hama abakenyezi nabo bagaca bagira sensibilisation kugira ngo bumvishe abagabo n'abakenyezi bose hamwe yuko ari ku neza ya bashiki babo ari ku neza y'aba- y'abakobwa bazobyara ari ku neza y'igihugu cyose
Eh, madame eh, eh, madame eh, aline nizigama mu namwe murabona ko leta ikwiye kugira uruhara canke urwo ruhara rwova amafasoni ubwabo
ego ubwo ruhara ni- nibaza ko bitegereza ku- gushikira icarimwe ari leta kandi akaba ari canke akaba ari ah, n- n- n'amashirahamwe y'abanya- y'abakenyezi bakoranira hamwe nibaza kuko turabye mu kahise kacu n'akahise ko mu bindi bihugu byinshi kenshi u- guhinduka kuko ingene i- i- ibintu biriko biragenda mu gihugu birava no kungena abantu baja hamwe bagasaba bagati bagasaba tuti turakeneye buna ko muraba ibiriko biradushikira nta kigenda raba abakobwa bafata ku nguvu raba abakobwa bariko barabutswa kuja mu mashuri ngo ba- ngo batwaye inda raba abakobwa aho rero bigaca bituma na- n'ubuzima bwabo buca buba buhinduka kandi ugutwara inda ari ibintu bya babiri no kubyara abantu ari ibintu bya babiri ugasanga umukobwa wenyine niwe watwara ashijeho ikosa hanyuma je nibaza yuko uko gusaba kwa leta yego leta nivyo biragira mugabo hari igihe leta ikenerwa kubwirwa canke kwerekwa yuko i- i- i- ibishobora guhinduka ivyo arivyo nibaza yuko ico nokwita societe civile nayo nyene igaca abagore n'abakenyezi bakabona yuko ari ari um, ari ari uh, uh, akantu bashobora gukoresha ikintu bashobora gukoresha kugira ngo ba- bafate basabe basabe na- na- na- n'aba- n'aba- n'abagabo nabo nyine kuko hari abagabo benshi babona yuko ata- ata- ivyo bintu atari byo ivyo bintu atari byiza kuko umucinyize abakenyezi gucinyiza igice ca- ca- co- co- co- c'abanyagihugu bose bo mu gihugu ni ni abagore Ivyo turabizi ko abagore ari mirongo itanu ku kw'ijana canke barenze ko na gatoyi ni ukuvuga yuko aba- n'abagabo bakabereka naza ko abakenyezi batanguye kurondera aba- aba- ababashigikiye bakagerageza bagaca niho ni- niho na leta zihinduka baca babona yuko ari ikintu gihambaye cane n'abatora baba ari baba muri ayo bakenyezi
egome reka duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika francois kuri ibi bibazo byose turi ko turavuga francois mwiriwe neza
Yiriwe muri hega francois
ndi bujumbura mu Burundi yego mwe murafise icyo muvuga turiko tuvuga cyane cyane ku kuntu hari eh, uburenganzira eh, buvuga ko abafasoni badafise bwabungana n'ubw'abagabo murafise ikibazo icyiyumviro
oh, jewe n'icyumviro naterera eh, kuri icyo kiganiro mwari mwavuze ibijyanye no gukumirwa mu bijyanye n'akazi jewe rimwe na rimwe rero cyane cyane mu kazi ka leta ntawe uvuga ngo barakumirwa kuko nabone barahabwa akazi cyo kumwe n'abandi bose ariko mu mu mu kazi k'abikorera utwabo aho nokwita les entrepreneurs aha usanga batabaha akazi nk'uko bikwiriye kuko we waharura yuko iyo ariko aratanga amahera aba akeneye ko akazi kiwe gakorwa nk'uko bishaka umugore urabona yuko haca hazamwo bimwe by'ama eh, iyo hageze ko hajya kwibaruka ntashobora kubandanya akora iyo yibungenze aho hose n'intambamyi ugasanga abo bakoresha babo ntibariko baratahura hama ku bijyanye no guta- no gutorana nako bo jewe ndabona eh, birakwiye ko batorana muga ku bintu bimwe bimwe ama- amatungo ajyanye n'amazu amamodoka by'ababyeyi babo muga muri eh, nkajya muri- muri byantu batize novuga eh, mu bintu- aya matongo mu miryango uba- urashobora gusanga ibyo bintu byaba bibateranya hamwe abantu aba- abantu boje gutorana amatongo ya ba se jewe icyumviro cy'iwanjye cyari icyo U- u- urakoze francois ariko amatongo arateranya n'abatari abafasoni murabizi neza Re- reka duhe ijambo eh, eh, aline nizigama agira icyo avuze ku byo mushikirije aravuga francois aravuze ko abafasoni bakwiye gutorana muri rusange ariko bakavuga ko nk'ababa cane cane ruguru mu gihugu batize eh, amatongo ashobora kubateranya ariko turazi nk'uko tubivuze ko amatongo ateranya abantu bose eka baba abagabo canke abagore ivyo ni ibibazo bikomeye cane rwose bizwi cane mu burundi duga ku ijambo madame eh, aline nizigama yego ariko murakoze cyane francois kuduterera kuri kino kiganiro je nibaza yuko ah, tutotinya no kuvuga yuko n'ico kibazo c'amatongo ari ikintu dutegerezwa kwiga kandi tukabonamo ko abakenyezi nabo nyene ba- bama bariko barakumirwa cane kandi biba- bibatuma badashika kure none nk'umuryango ufise nk'aba- nk'aba- nk'abakobwa gusa nka babiri canke batatu tuvuge nk'abahungu babo bara- baba bara- bara- barapfuye canke atabo bara- baronse mu bana babo gusa bigenda gute nibaza yuko i- i- hari ikigan- hari- hariho i- ingorane nkuru nyamukuru ni uko amatongo yazi burundi ivyo turabizi kandi tutwa- tuvyara abana benshi bigaca rero bituma bida- bidafasha nuko tworaba ingene abo muri abo bana bose aba- abakobwa n'inkumi bama bakumirirwa kure kandi twe tukabona yuko itongo niryo tunga rya mbere none muri ruguru batize umu- umukobwa agaca kuvuga nta- ntaronke n'aka- ni- n'ugutorana kw'itongo ry'abavyeyi biwe canke rya se wiwe bumva bamusize mu- mu- muri muri muri situation imeze gute je numva umengo na- ni ugufata aba- ni ugufata tugatangura kwigisha boroboro niyeza ko igu- i- i- i- ingorane nkuru nuko ata ni umwanya tubona bizofata kugira ngo abantu batangure guhinduka mu mitwe kungene biyumvira ariko nayo ubundi turabiye mu bindi bihugu bishobora kubigira ivyo bintu nibaza ko natwe dushobora kuhashika ntitwotinya yuko utangura kugurura kugurura ico kiganiro kugira ngo tutangure kuvugana n'abantu ah, bici- abo bicikira bo nyene Eh, Pascal Zibinani namwe mugira icyo muvuze ku ciyumviro eka ivyiyumviro vyashikirijwe na France
Ibyo nibaza yuko gutinya yuko hashobora kuba ingorane kubera abakobwa batoranye ruguru um, ku masambu iyi ngorane ashaka ko hari shanjima mu ntango haba resistance ni ibintu bisanzwe shanjima ahantu hose mu bintu byinshi ije hari resistance icyo gihe rero niyo mpamvu je navuga yuko akazi kari mu maboko y'amagurupe abiri kugira ngo leta ishyireho itegeko hama nongere ndabisubire mu sosiyete sivile nka kuriya aline yabivuze nayo igakora akazi ka sensibilisation mugabo iyo sensibilisation ntibejite ku bakenyezi kugira ngo bumve amategeko bafite nka comme les etres humains mugabo ibe na sensibilisation ku ikote y'abagabo nibaza ko naje no kubivuga kugira ngo nabo bumve yuko ari ku neza y'abashiki babo n'abana bazobyara mugabo rero ikintu cyo kumva yuko biroroshe kuvuga ariko nti- nibaza yuko bitoroshe gushira mu ngingo kubera turavye en general uburundi ni igihugu gikennye hama abarundi bakunda kubyara abana benshi batanashoboye kurera iyo nayo urumva ni iyindi ngorane nibaza yuko ishobora gutuma n'ubwo itegeko ryojaho amasambu ni makeya abana ni benshi nibaza yuko gukumira abakobwa bica biba une façon yo kugira ngo barimite sinzi ingene nobivuga mu kirundi umuntu afite nk'abana benshi agaca avuga ati abakobwa muzogenda kurongorwa gatoya mfise reka ndagahe abahungu nibaza ko ingorane ni beaucoup plus complexe ushizemo fagiteri y'ubukene na fagiteri y'ukuntu abarundi babyara abana benshi badashoboye kurera iki nicyo nokongera ariko nuko mu- mu kirundi uburenganzira urazi ko bavuga ko duke duke bw'amatungo.
hanira bankana ariko eh, madame Binani murazi ko abari mu mu Burundi bavuga ko duke duke hanira bankana
ubwo oya je- je sindabishigikiye kumva yuko urufete ko hariho ubukene abakobwa bakumirwa sindabishigikiye na gatoya nubwo byari bikeya ifo yuko ah, bi- biba partage kuri ku bana b'abahungu n'abana b'abakobwa gusa je ndimo ndiyumvira kuri kote ya resistance ibintu bishobora kuzana ingorane mugabo sindabishigikiye ego mereka duhe n'ijambo na madame Aline nizigama nawe nyene arafite ico avuga ku vyashikirijwe na France ego nagira icyo nagira nongera ko nuko urorabye no kumwe no mu mashirahamwe mpuzamakungu sinaza kwiyo kw'ico kintu bocemera ngo ni ukuvuga yuko ko ari ko ari ruguru canke ari ahantu bata- bata- ba- tuvuge ko ari amashure batize menshi iryo tongo kubaka bavuga bati ngo rica rija ku mugabo canke ku musore je nibaza ko ico kintu ata- atamara a- ubu muri muri ino myaka mu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ni- n'indwi ataho bakivyemera yuko ngo kubera uri umukobwa gusa canke uri umu- umwigeme akaba ari ico conyene barabirako ngo ntibaguha um, ntibagu- ntabwo ngo tugiye gutorana nk'itongo canke ayandi matungo y- y- y'umuryango je nibaza ko ico kintu atashobora kuko baba bakwaka kubafata ubuntu ubuntu bwawe kandi tukaba twitwa natwe uko tungana uko umu- umuhungu canke umugabo ari umuntu niko nuko umukobwa n'umu- n'umu- n'umukenyezi ari umuntu egome reka tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na gilbert gilbert muriwe neza telefone ya Albert- ya gilbert nibaza ko itameze neza ariko turafise hacimana hacimana mwiriwe neza Du- egera telefone muvuge cane muri hehe hacimana
mwiriwe twari twebwe twagomba tubaze yego
mbega ko ab- ab- abagore bavuga gutorana twebwe abagabo ntabwo tuba dutotejwe icya kabiri mbe abagore ko bato- ko batoranye ku matongo ya basokuru natwe abagabo tuba dutorana ku matongo y'abandi murakoze
egome reka tuhe ijambo ikibazo ca kabiri sinacumbise neza ariko mu niko muvuga ko mu gihe abagore botorana abagabo bobo vyobagendera gute reka duhe ijambo uh, pascal zibinani
oya erega a- kuvuga yuko abakobwa batorana ntibivuga yuko abahungu baca bavamo ni ukuvuga yuko umubyeyi afise nk'abana umunani akaba afise amaparsere umunani ifoke umukobwa aronka imwe umuhungu akaronka umwe bose umunani bagakwirwa si ukuvuga ngo abakobwa batoranye baca bakuramo abahungu hoya ni ukugira ngo habe ukungana abahungu n'abakobwa batorane ntabwo ari ukuvuga ngo umuhungu avuyemo kubera umukobwa agiyemo hoya
egome reka aline nizigama namwe iciyumviro ca gilbert oya nuko nuko abivuze pascal niko ndavyumva nanje naza ko ubuti- u- ubwo bwoba buva ku- ku- ku- ku- kungene umengo ushu- ubu- uba ukumiriye aba- aba- abagabo nabo canke aba- ama- abasore kandi atari vyo turiko turavuga tuguma tuvuga tuti nuku- nuko bangana mu gutorana nukugabanya ibintu mu- u- u- mu mu bakobwa n'abahungu mu muryango nta kindi noza yuko atakuba dukumiriye abagabo canke ikintu ku- mugabo biragora nivyo iyo uriko uragerageza kugarura ikintu bo ca- ca- ca- ca- twataye cari tuko turagaragaza guhindura uca wumva umenga abandi bakuyemwo ama- amate- amanu z'amateka yabo canke ivyo bakwiye nabo nyene kugira ariko sivyo tuko turasaba ko dusaba gusa ubungane kukungana kuba gufatwa nku- nk'uko abandi bantu bose bafashwe nta kindi Eh, madame pascal zibinani mu vyiyumviro vyatorokanijwe harashikirijwe amakuru avuga ko hariho n'abafasoni nabo nyene batumva ko hari uburenganzira bwabo gutorana ubwo ni bumwe mu burenganzira twavuze ko badafise aho muhavuga ko iki canke vyoba biva kuki
gereza yuko byaba biva ku bwoba ku bwoba bw'ingene babona yuko hari n'aba abavukana ari abagabo ugasanga ba- barashwanye cyangwa baragwanye kubera amatongo nibaza ko babona ubwoba bwo kuvuga bati natwebwe tukinjiramo kujya gutaba amatongo twebwe hoho na kare bazadukubita cyangwa bazatwica ubwo bwoba rero je niyo mpamvu natanguye mvuga yuko ari itegeko rivuye muri guverinoma violence yakurikira iryo tegeko ntiyaba nyinshi mugabo ari bivuye muri sosiyete sivile resistance yaba plus forte
ikintu aline nizigama mubwira nk'abafasoni nk'abo babona ko ubwo burenganzira batabukwiye ni nk'ikihe canke abantu bose baba babona ko abafasoni badakwiye ubwo burenganzira
jenaza ko yari ingorane twama tubona henshi ndakunda ku- ku- ku- gufata igihugu cyacu mbwa nkakiraba urengera ibihugu ni- n'imbibe zacu ukarabira kure ukaraba na- n'ibihugu twafata ko byageze kure niyo nawe nyine iyo ngorane barayifite barafise ingorane y'uko ah, nk'aba- nk'abakiri bato canke n'abandi ba- ba- ba- ba- ba- bakuze bama babona y'uko umengo two dusaba ariko canke baba bariko basaba guhindura ibintu ah, bitari byo jenaza ko ivyari bikenewe u- u- u- igikenewe no kwigisha ni kubandanya wigisha ukerekana mu biharuro ibishikira um, icyo twita amastatistike ibishikira abakenyezi n'abakobwa n'aba- n'aba- n'abakiri bato hamwe n'ibishikira n'abagabo n'aba- n'aba- n'abamisre ko bi- bi- bi- bi- bimerera nabi cane abakenyezi n'abagore n'abakobwa n'abigeme gush- kurusha uko bishikira abantu none harakeneye nabo nyene kwigisha a- muri twebwe mu bakenyezi mu- mu mafashanyo no mu- no mu mashirahamwe um, za- z'abakenyezi turakeneye kugira twebwe nyene tukwiyigishana kuko hari abatabibona erega hari abakura badafite iyo ngorane hari abakura baba barize tugati twe ntitubona iyo ngorane icyo ari cyo ntibamenye yuko hari abandi bakiri mu bu- mu bukene canke baba mu- mu- bakiri mu mico ah, ita- itabishigikiye kandi nibaza ko hari n'igihe n'ibintu by'amadini byacu bitubuza bidusuma bitubandanya bidushira mu mu mu mu- mu- mu- mu- mu gatizo gatoya kubera bavuga ati niko niko nk'imana yoba arabisabye ariko je nibaza ko ivyo atari byo nibaza yuko ari ukuntu ku guhindura kuraba ko ataba ariko barigisha nabi abakenyezi hanyuma abakenyezi nabo baca babifata nka- nka nka nkama ivyo batwigisha Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na nduwimana nduwimana mwiriwe neza nduwimana muratwumva nduwimana turakugarukako mu kanya ndabona umengo nturiko ntibiteguye neza reka reka duhe ijambo ngira uwishaka ngira uwishaka muri ngaho ndabona na telefone yange wishaka itameze neza reka mufasoni pasikazi iminani mwavuze ko ibintu bizohinduka burohoro kugira ngo ibintu bihinduke mu buryo bwihutirwa kuko hariho imico nk'uko ba- byavuzwe eka n'imigenzo isa n'iyataye igihe kugira ngo ibintu bihinduke maguru masha hokorwa iki abafasoni bokora iki eka abantu bose bajejwe iterambere n'uburenganzira bw'abafasoni bokora iki
Je nibaza ko icyakorwa mu maguru mashasha ari kampanye ya sensibilisation bigaca mu maradiyo bigaca mu mateleviziyo bigaca mu biganiro ku mitumba abantu bagahura ikaba ari deba ouvert aho abantu bose bahura bakabiganira abagabo abagore abakenyezi a- abakobwa abahungu n'abakiri batoya bagapartisipa bakicara ngaho ikaba nka reniyo yo ku mitumba ku ku makorine abantu bakaja bahura ikaba nka kampanye nubwo yamara ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu mugabo igihugu cyose iyo kampanye ikakigira kugira ngo bumve yuko hari ikintu gishasha kiraba abakenyezi abakenyezi ni senkande porsa y'abarundi bose urumva ni majorite y'abakenyezi bari concerne hama abakenyezi nabo bumva ko bitabaraba kubera petetere bishoboye bize cyangwa bafite ubuzi nabo nibaza yuko bahindura bakumva yuko nubwo bo ba- bitabaraba mugabo hari abandi bo ku mitumba biraba kandi ku neza y'abarundikazi bose ko bofatanya nabo egome reka duhe n'ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika ernest muriwe neza amahoro amahoro amahoro muri hehe Eh, ndi ngaha muri amerika muri muri amerika murafise ikibazo murafise icyiyumviro turiko tuvuga cane cane ku burenganzira buvuga ko Mm, abafasasi navyumvise nakikurikiranyije ikiganiro ndamukiriza abatumire barakumva Kimwa- murakoze kuza muribuka abo bakenyezi yego kandi ni byiza kugira bihara- twashi- turashitse igihe ko nabo batangura kwivugira n'ivyo yego mu- no muri iki kiganiro turabateye akamo bariko baratwumviriza abafasoni babaza ibibazo bahisemo bahisemo kugira bumvikanishe icyo cyiyumviro cyabo ko nabo bagomba kugabura kimwe n'abagabo mbona ko bahisemo igihe kitari cyiza simvuge ko atari cyiza ko urabona ibibazo bihanze uburundi tuvuga abashinga amateka inama n'inama sitade- na guverinoma answa hari ibibazo byinshi hari ibibazo bya politike hari ibibazo y'uko abarundi batemerana hari ibibazo ko abarundi batagomba kugabura dukeyi bafise mu moko none bagomba bongere ku kindi kibazo cye abapfasoni n'abagabo aho ntibabona ko icyo kibazo bazanye cyoba gikomeye gusumba ni byiza ni byiza ko abana b'abakobwa bangana na- n'abana b'abahungu bakagabura nk'uko bangana nashimye aporoshe madamu pasikazi yatanze ab- ahimiriza ko abarundi twagombye kubyara abana bakeyi biri mu nyishu y'ibibazo ibi- igihugu gifise gutorera isitadiri ibi- ibibazo igihugu gifise je novuga ko mbega babona ikibazo ndakibaze bose abo batumire none probabilite mubona ko guhindura ingendo no kugira abakobwa nabo bagabure nk'abahungu mubona ko sitadire la reisite yoba ingana na kangahe
egome imbere ko ikibazo cya kabiri mbega sitadiri mubonye sitadiri umunsi byokunda bakagabura mwumva mwogabura gute byobase nkanditse nkandi ubyo byobasa byoba ijana ku ijana y'amatongo bakayagabura uko nyine hose murakoze murakoze Ernest mwebwe mwavuze ko muri muri amerika ariko mwabonye muramaze kubona ko muri amerika ah, eka ibitsina abagore abagabo bafite uburenganzira bumwe eh, madame pascazi mirani yigeze kuvuga ko abafasini mu burundi barenga mirongo itanu ku ijana no muri amerika barenga mirongo itanu ku ijana kandi nibo kenshi na kenshi usanga no mu mashuri ya kaminuza aribo bagwiriyeyo ico kibazo nticyari kuba ikibazo nk'uko eh, Ernest bavuze ko coba ari ikindi kibazo congereje ariko bwo- hariho n'abavuga ko bwoba ari uburenganzira bw'abafasoni ata kibazo corinda kuvamo ariko reka nk'uko yabaje ibibazo bibiri tubahe ijambo reka dutangure kuri madame eh, Aline Nizigama
rego nashaka gushimira umunywanyi ibyo akoze yabajije n'ibyo avuze byose bi- bi- biradufasha kwiyumvira nibyo tunaza yuko naho uzi ko cy'ibihugu ko igihugu kiri mu mu bihe bigoye uca usanga ariho ahubwo ukeneye no kuba umubandanyi uvuga uti reka nimuraba n'abakenyezi ariko birabashikira kuko uca usanga ariho nu- nu- n'ubukozi bw'ibibi buca bwiyongere- buca bwiyongereza rero niraza yuko ata mwa- ata- ata mwanya uvuga uti reka ngo tureke tuvuge iki kiganda iyi ngorane ko ihari tubanze tugire ibindi bintu kuko aribyo ngo birakenewe ku- gukorwa ah, mu- mu- kunyaruka ariko rero nibaza yuko ariho tuvuga ati ahubwo ahubwo niho duca twenge twongereza tubananya tuvuga tuti ntimwibagire abakenyezi ko nabo nyine bakemerewe nabi niho uca usanga ahubwo ba- kubera ataguhanwa kuba guhari cyangwa ata- abata- abantu batari badafite kubera igihugu kiri mu bi- mu bihe bigoye nico gituma ahubwo tuca twigira icyo dushaka rero naza ko ata muntu yokwibagira vrema ico kig- ico ki- kuko ni ikintu gihambaye ku mugani nk'uko tubivuze gi- ca- gi- gi- gishikira abantu ba- benshi mu mu gihugu ni senkandwe kuko usanga ko twabivuze bi- mirongo itanu na ibice mirongo itanu na bibiri ku ijana ni byinshi cyane hama ku ku- kuga- ku- ku kibazo ca kabiri yarabajije ibyo ibyo cu- i- ico ni kiga- ni- ni ni ikintu kirekera nyene muri ko murategura iryo tegeko leta yosohora nibaza yuko ari ucuvuga uti umuntu ari umupasoni cyangwa ari umugabo tubafata cyo kimwe barangana niho ucuvuga uti ntabwo ucuvuga ati reka tumuhe mirongo itatu ku ijana ubundi nawe tumuhe mirongo itatu ku ijana canke tubahe bagabura ibyo bintu bica byoroha kuko ucuvuga uti umuntu uwo ari we wese aba ari umuntu ari ikintu ari itongo rimwe mugabura muri abantu babiri muca mugabura mu bantu babiri nk'uko baba bangana jenaza ko ari ikintu kitagoye cyane ariko eh, niko tubibona no mu- no mu mu bindi bihugu byose babigenza cyangwa no mu bihugu byo muri mu mu bihugu byo mu birere by'iwacu bamaze gushika kure kandi ntitwo tuvuge amatongo gusa reka two turavuga n'ubuzi no mu kazi naho hari uwari yavuze ati mu kazi muri leta bararonka ubuzi ubu nta ngorane ihari nyinshi ubwo hari igihe usanga bataronka ibiti birebire bi- bi- bigeze hejuru canke mu muri mu- mu- mu mu nzego zindi atari leta ugasanga hamugeze uko utera ugera hejuru a- abakenyezi ntibakirimwo canke abakenyezi ntibake kandi aho si mu gihugu si burundi rwacu gusa ni mu bihugu byinshi Egome.
urariko uraraba ibiharuro ni ibihugu byinshi kandi biza cane nico gituma naho umuntu abona ati twarageze aho twishikanye two turagera two turabona twiteza imbere gatoyi ntuhagarika kuko mbona umengo ni ibintu biguma bi- bikenera ku- ku- ku- kuba turwanira duharanira agateka kazina muntu nico ki- nico kimwe yego be madame Pascazi Minani namwe ku byashikirijwe na Ernest
ndahera ku kibazo cyiwe cya kabiri cyo kugabura hamwe avuga ati none bagabura mirongo itanu mirongo itanu Nje ndavuga nti umaze kumva ko abana bose bangana ntujya kuraba ngo uyu ndamuhikiye ndamuhikiye barangana donke icyo wahaye umuhungu ni- nicyo uca uha umukobwa nturinda kuraba ngo amapusantaje umuha u- icyo wahaye umuhungu kigihe umukobwa hama ikibazo cyiwe cya mbere cyo kuvuga yuko igihugu kiri mu ngorane ah, kiri muri ya gisizi ni ingorane urumva kuzana iby'agateka k'abakenyezi ko atari robomoma je namwibutsa yuko igihe abate- abakenyezi baronka 30 yo kugira ngo baje muri parlema yari muri arusha bo igihe cy'amashikirano ya arusha igihugu cyari mu ntambara ubu hoho igihugu nk'iki no mu ntambara urumva rero uvuze uti nzorindira lo meilleur moment kugira ngo nsabe agateka k'abakenyezi iyo meilleur moment irashobora kutazoshika twebwe dufite ni uko n'igihe hari intambara hari abakenyezi b'intwari bagiye mu mishikirano bagasaba yuko abakenyezi bafeza parti ya, ya parlema ubu dufite iyo transporta ya minimum kandi turabona yuko transporta tunayirenga nibaza yuko ubu dufite kuri transi cyangwa transikatire sinibuka neza amanuze ibiharuro urumva rero abakenyezi ntibazigira barindira lo meilleur moment igihugu kirimo kugira ngo basabe agateka k'abakenyezi tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na diodone diodone muriwe neza
mwiriwe Eh, muri hega diodone
bo jewe ndi mu gisagara ca bujumbura murafite ikibazo murafite icyiyumviro
yego ndafise akabazo nshaka kubaza abo batumire yego
bo mu bisanzwe iyo iyo ngingo y'uko abakenyezi botorana kimwe n'abagabo umuntu agerageje kuraba arabona yuko bashatse kubishyira mu ngiro vyoba vyoshoboka ariko sinzi ko baba bariyumviriye ku ngaruka vyogirira ku bakenyezi yuko batosanga hari bakijije kimwe ugasanga bisha ikindi dufashe nk'umu- urabona ubu twari tugeze ku rugero ya hano mu burundi aho umuhungu ashobora kuba avuka mu muryango bafise ibintu byinshi mugabo ugasanga arashatse umukobwa wo mu miryango ata bintu byinshi bafise ariko bararabye neza bararaba bariga barabona yuko hageze aho abakobwa baza baraturana nk'abahungu yuko mu gushaka umukobwa mwobana uri umuhungu ubona ufite mushikawe wagaburiye iparasere ko wosanga biba ngombwa yuko nawe uca uhiga umukobwa azoza kuzana iyindi parasere ico baba baraciyumviriye kuko bitogira ingaruka mu ku- mu gushakana mu miryango hamwe uca usanga ari bya bindi bya kera ngo hayaga banganya Ura- ikibazo canje ni iki?
urakoze diodone ariko twokwibutsa ko muri iki kiganiro twavuze cyane cyane eka uburenganzira butari buke eh, Mm.
ku gutorana ni kimwe mugabo hariho guharikwa hariho ivyo vyerekeye ubuzi ubuzi babuvuze ariko hariho n'ibindi vyinshi cyane rwose tuta eka tutonashira no kuri uru rutonde reka ariko duhe ijambo abatumire bacu bagira ico bavuze ku bishikirijwe na diodone reka dutangure kuri eh, aline nizigama
ego murakoze diedone kuko mudushikirije kandi i- i- ibi- ibi- ibibazo byose turi kubarabaza ngaha ni bira- biratuma umuntu aguma abandanya kwiyumvira nibyo jewe nibaza yuko atagutinya ngo ngo ngo ngo vyo twoca tu- du- twonona tu- tu- tu- tugerageje guha- guharanira ikindi kintu nibaza yuko two- tu- ito- two n'utugorane abantu mu miryango nyene bamenya ku- ku- ku- kuja hamwe bagashyira imitwe hamwe bagaca batorera o- em, bagatorera ici- inyishu nibaza ko atakuma wimvira ati none iki kandi ibyo ko ko nisanga muzoshika kuko umurya- umuryango umwe ntusa n'uyundi kandi gutorana biragoye kandi umugani wa wa wa mm, wa Fredy i- i- iyo iyo ni ingorane imwe muri nyinshi twari ko turavuga z'abakenyezi I- i- u- u- twama dutinya iyo ikintu ko kirahindura yuko ibizoca bishika kandi ni- ni vyiza kuvyiyumvira mugabo sinibaza ko bisho vyoduha- vyo- vyo- vyotubuza kubandanya dutera imbere kuko ivyo ingorane ziko turavuga ni ingorane zihambaye cane kandi zi- zi- zi- zi- zishikira ubuzima bw'aba- bw'abakenyezi ku- ku- ku ngero nini cane Nibaza ko i- i- i- i- i- i- ico coshikira mu muryango umwe canke urya muryango w'uwundi canke uyu- uyu mu- mugabo bwabo canke umugore tutobihagarikako cane ku kubera ni ibintu imiryango coja hamwe ikiyumvira yonyene kuko kandi turasho- tuba tuba turafise i- inge- mu ma- ma- ma- amastructure mu miryango yacu no mu mico yacu bishobora kudufasha kwiga izo ngorane uko ziza je nibaza yuko atagutinya yuko ngo ngo vyoca bituma izindi ngorane zinshi ziba kuko sivyo tubona mu bihugu vya- vya- vya- vyahindutse kuko tuzi ko ibihugu vyose vyahora muri iyo mpuzo sivyo tubona I- i- urumva nibaza ko hari ikintu dutinya mugabo kitaraboneka ko ariyo ko coca gitera iyindi ngorane iruta iyo twarimwo egome reka na madama pascal ziminani agira ico avuze ku bishikirijwe na diodone
yego nagomba icyo yashikara- yashikirije cyo kuvuga yuko hashobora kuba ikintu cya nakwita materialisme cy'abagabo bashobora kujya bajya kurongora mu mafamiye y'abantu batu y- y'umukobwa afite heritage deja Ah, abana b'i- ba- les etres humains bamye ari abamaterialiste urumva nubwo ubu bishobora kuba bitaboneka mugabo hari abarongora bivuye ku rukundo mugabo hari abarongora bivuye ku mpamvu z'icyo bashobora kuronka kuri uyu muntu cyangwa muri famiye y'uwo muntu kumva yuko rero ikintu cyamyeho materialisme yamyeho mu bihugu byose si mu burundi gusa mu bihugu byose materialisme yamyeho kumva ko ikintu cyamyeho gishobora gufatirwaho kugira ngo kibuze gutera imbere kw'agateka ka zina mu- ko- k'agateka k'umukenyezi sinibaza yuko cyaba ari ikintu cyiza hama hari n'ikindi kintu ah, mwavuze frederic cyo guharikwa nibaza ko icyo kintu nacyo ari ikintu cyagombye guhagurikirwa mu burundi haheze amayenga abiri ndibaza hari umugabo yafashe umugore wiwe aramunyonga aramwica muri muyinga amushyira iki- ikiziriko mu izosi gushika hapfa aho ni ukubera yari amaze kuronka uwundi mugore wa kabiri nibaza yuko guverinoma yagombye gufatira ingingo abagabo nk'abo abagabo bumva yuko agomba kurondera umugore wa kabiri yabona ko uwa mbere ari obstacle kuri we akumva ko afite ubushobozi bwo gufata ubuzima bwiwe akamwica icyo kintu ni ikintu guverinoma yagombye guhagurukira Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na salvatore mwiriwe neza salvatore
Ah, mwiriwe cyane ku ijwi ry'amerika mwiriwe neza muri hehe
turi mu ntara ya cibitoki yego duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro
nanjye nari icyo nari guterera kuri icyo kiganiro yego nari mfise ukuntu nari kubishyigikira mugabo nanjye nkagira n'amakinga abana b'abakobwa barakora cyane rwose iyo uri kuraraba mu kungene baruka n'ukungene bakorera urugo mbere ntibakunda no kurondera ibintu by'iwabo ngo ubone ko bariko ba- basa n'abahonda iterambere ry'iwabo bakorera urwo rugo nyene ariko gusa ingorane ndiko ndaraba muri kahise umukobwa yatwarira inda iwabo ahubwo bacamo baja kumuta mu gisuma nyenzi niko muri kahise ngaha vyari biri navuga ngo n'ubu umukobwa atwarira inda iwabo kiracyari ikibazo amakenga rero manusise ari ngaho nyene bice byerekana yuko umenga umuntu baba aki- abashingiye intahe ngo baze barabyarira ngaho ariko kandi ku bikorwa bakoranaho bari bakwiye guterwa kubona neza ko bakoreye urugo hari habereye rero umuntu yobiri kanguro akigisha abakobwa kwironderera iby'iwabo kugira ngo eh, baze barakora barose n'urwo dukeyi ko nta byinshi bikiboneka nabo babyongereze nk'uko umuhungu ashobora kuvuka atagira n'aba akazohironderera intererano yabyariye murakoze murakoze eh, salvatore ni uko eh, umengo twaba dufashe ibibazo bibiri gutwara inda hamwe no eka no gutorana reka ariko ah, abapfasoni turi kumwe bagira icyo babivuze ko eh, mwe mu- tutangure kuri mwebwe yarina nizigama
ibyo avuze nibyo kweri ibyo avuze ah, uwo mushingantahe je numva ari- ari byo cane Ah, iyo gutwara inda i- i- i- twari twaravuze ko ari ingorane nini cane kuko uca usanga umu- umukobwa akiri muto atwaye inda ah, atararongogwa baca mu- bamu- bamurungisha muhira iwe amashuri ntibayaheza baga- ubu uri kumenya ngo biriko birahinduka vyo ndabizi ariko bica bituma nu- n'akadoza kiwe kose gaca ga- gakitwa kamera nk'agahagaze kiretse aro- aronse ukuntu abamushigikira muhira iwe bamu- bamushigikira mugabo uca usanga n'agateka kiwe ah, atakigafise ivyo je- iyo ni ingorane nini cane yaza kutegereza guhinduka ico kintu ca kabiri naje yaravuze nivyo iri koko ah, um, harakenewe yuko aba- aba- aba- abakenyi- aba- abakobwa bakiri bato b'abigeme ba, ba, ba tubigisha tukabashigikira yuko umugani w'i- w'uwo mu- mu- mu- mu- mushingantahe ko bagenda gukora utuntu tu- tundi tari utwo mu nzu gusa tari ubwo mu rugo gusa kugira ngo berekane nabo nyine ko bashoboye ibyo aba- abandi bantu bose bashoboye kandi ariko niko duca amahera twese iyo ugumye muhira ukavuga gukora ibyo muhira gusa ntiwerekana yuko ufise ubundi bubasha gukora ubundi buzi ibyo nibyo kandi turakeneye kubihindura cyane kandi nashaka no gufata aka ka- aka kanya dufite ngaha no ku- no gusaba n'abandi bakatwumviza ko mu- muba twumviza n'abaza bagira ibibazo two- two- twohamagara cyane n'abakenyezi bakatubarira ibi- ibibashikira baka- bakasangira aha hagati kuri runo rubuga na kuri rino muri radiyo muri kino ganiro bakatubarira kugira gusa ntiduhe ijambo gusa twebwe bata- tutakiri mu gihugu canke na aba- aba- aba- aba- aba- mm, abashingantahe canke aba- abasore nabo nabo nyene barakenewe rwose yegome akamo muteye Eh.
turagashigikiye eh, turacafise iminota nka cumi n'itandatu kugira ngo turabe ko Ashaka n'abafasoni guhamagara.
n'abafasoni Mm.
boza muri kiganiro bagashikiriza ivyiyumviro vyabo bagashikiriza ibibashikira nk'uko muriko murabivuga madame pascal ziminani namwe eh, ku ciyumviro cashikirijwe mu kanya na diodone
Ah, nagomba maze nshyigikire ako kamo ah, madamu arina ashi- atanze kubera usanga akenshi hari n'igihe m- mwebwe ah, kuri vodamerike muzana deba yo ku bakenyezi mugabo kenshi mpora numva abagabo aribo bahamagara nkaca niyumvira nti none abakenyezi ntibanezwe n'amasije ah, abaraba urumva ko kamo Mm.
karine ndagake- ndagashigikiye abakenyezi turiko turavuga ibituraba twese mugabo akenshi usanga abahamagara ari abagabo urumva abakenyezi namwe nimuterere kugira ngo dushyire ibyumviro byacu hamwe hama ngarutse ku cyo ah, ku kibazo cyo gutwara inda abakobwa bo mu burundi je nibaza yuko bagombye gufata ubuzima bwabo mu bu- mu maboko icyo kintu nibaza ko nigeze kukivuga muri kahise ikintu cyo kumva yuko ubuzima bw'umukobwa buri mu maboko y'umuhungu cyagombye kuva mu mitwe y'abakobwa bakamenya gukora bakava ha- bakava hasi bagakora kugira ngo bironderere ego igihugu kirakenye ego hari abaheza amashuri ntibaronke akazi birumvikana mugabo ntibivuga yuko wabuze akazi muri guverinoma cyangwa muri mu, mu bapirive udashobora gucuruza cyangwa udashobora gukora ubundi bu bizi nabonye nk'ubu harateye imbere ibintu byo gukora nki- nk'amasakame bakayakora mu bikwembe amaherena bakayakora mu bikwembe cyangwa mu mu bitoke nabonye ko hari ibintu byateye imbere byinshi mu burundi abantu bashobora gukora badashyize amaboko hamwe kugira ngo jisite baronke akazi muri guverinoma cyangwa muri pirive hanyuma icyo gutwara inda byo nibaza yuko nshaka gutanga leso morale ku bakobwa b'abarundi kazi mugabo nagomba ndabasabe yuko bagombye kwirinda bakifata ntibirukire kujya baparticipa muri sexualité hataragera birinde pour le mariage ntibajye gutangura gutwara mada batararongorwa usange bazanye ingorane mu zindi ngorane abakobwa bari basanzwe bafite muri sosiyete akamo gakomeye eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na gabriel gabriel mwiriwe neza
muriwe cyane muri hehe gabriel ndamukiriza eh, nje ndi bujumbura mu burundi mu buterere yego
ndamukiriza abatumire barakumva tuga ku ijambo
yego jewe akabazo nashaka kubaza nashaka kubaza ko mu mashyirahamwe y'abakenyezi hari amakomite baba bafise mu ntara cyangwa mu makomine cyangwa ku mitumba kuko dukunze kuvuga yuko hariho aba- abakenyezi bahohoterwa ku byerekeye kuri bijya byo guharika nka jewe akarorero ni uko aho mvuka abakenyezi ba- ba- bariyunze iyo bagiye kubona hari umukobwa yinjiye mu nzu undi mugore nuko baca bakorana bakaca bafata ingingo y'uko uwo mugore agera kabiri yinjiye muri iyo nzu baca bamusohora sinzi rero ko hari inyigisho baba bamaze gukwiragiza mu ntara cyangwa mu makomine
murakoze n'abo bakobwa binjira mu nzu uwundi mugore batera ingorane mu rugo ikindi cya kabiri ku byerekeye gutorana gutorana hariho umuntu agakurira mu rugo rukenye badafite n'aho bakuburira ndetse n'aho bi- bimba akazu ka sugumwe ndetse n'aho ngira ngo bushyira umugozi wo kwanikira kwivuza Ukaca baka- kandi bakaca bavuka ari abana benshi mbega uwo mukobwa niyo aza gutorana adutorana mbega uwo muhungu wewe niyo aza kubaka niyo ashaka niyo hagera ko yubaka azokubaka hehe byiza rero je mbona burya mu- i- u- hariho gutorana amatungo no gutorana ibindi bintu Nu- boraba imvo babishiramo mu byerekeye gutorana kuko nk'amatongo murabona yara hariho abafise amatongo hariho n'abandi batayafise ugiye kuraba rero ngo tugabure amatongo hariho abo usanga babyungukiyemo n'abandi usanga
yego be eh, madame icyumviro cyari Eh, murakoze gabriel eh, madame pascazi binani tuga ku ijambo ku bishikirijwe na gabriel
nagomba maze nshigikire icyo avuze cy'abakenyezi ah, bajya hamwe babona uwundi mukenyezi yinjiye mu bu- muri famiye yari isanzwe ifite uwundi mukenyezi bakajya hamwe bakamukura abo bagore babikora ni intwari ntibabandanya ahubwo n'abandi mu yindi mitumba batarabitangura babonye umukobwa yinjiye muri famiye muri mariage y'uwundi bajye bajya hamwe bamukureyo bamukureyo kubera bikwiye mu gihugu cyose porigami yahera mugabo ntibiherere ngaho gusa kuko umugabo arashobora kuba atazanye umugore mu nzu mugabo ugasanga ntafashe neza uwo mu nzu kubera afite uwundi ku ruhande urumva nubwo yaba yatamuzanye mu nzu aho naho rero nibaza yuko ari sensibilisation encore une fois yo kugira ngo babwire abagabo yuko agateka k'abarundi umugabo umwe ni uw'umugore umwe ntabwo ari umugabo umwe agomba gutangira abagore babiri canke batatu
Eh, murakoze eh, madame eh, pascazi reka na madame aline nizigamagire cavuze eh, kuri ivyo vyiyumviro bibiri vyashikijwe na gabriel
ego murakoze ibiko biravugwa birakomeye je numva umengo kuri ico kibazo cu- c'abari ku misozi bakagira ngo amakomite ngo ngo aja hamwe ngo babonye umukobwa yinjiye mu nzu ngo bakamwirukana buri nibaza ko yibagira umenga ayo makosa yose bayashira ku bigeme je nico kintu kintera amakenga uko dusa twibagiranya mugabo yafuzanye mu nzu U- ivyo bintu bigenza gute rero numva umengo bashobora no ku birashobora guca bi- birengerana n'ibyo byoba byitwa akavuga ati bashobora no kubonera n'umuntu wabwe yinjira ati uwo muntu aje gutwara umugabo kandi ugasanga atari byo ugasanga ariko baragirira inabi two turateranya abakenyezi muri twebwe kandi yaza yuko n'amakosa iryo kosa ry'abantu baharika ni ikosa rya babiri si ikosa ry'umukobwa aba yinjiye mu nzu cyangwa umu- ni ikosa ry'uwo nyamugabo yamuzanye nawe nyine nibaza yuko ibyo bintu ata- atari ugushira amakosa yose ku bakobwa ngo babe baza babonera bajya gusohora cyangwa baja kumara amazi imbere y'abantu bose nibaza ko ryaba ari ikosa rya babiri kandi vrema ari ku- kugerageza ntiduce turenganya no muri iyo muri muri iyo- muri iyo muri iyo muri ico kintu hama ikintu bari bavuze ca kabiri ca mengo ngo gu- ngo gutorana sinibuke neza ikibazo nyene yari ya- bari bakibajije ariko nibaza yuko ba- bavuze ngo amatongo yaraze tukavugana tuti none abadafite amatongo bocagira gute ari umu- umusore akeneye ko kuja ku- kurongora agacarura itongo azana ko umugore je nibaza yuko ni- ni- ni- twavuze ni- ni- ni- ni- na- na- no kuvyara tu- turenga turengera ingero tu- tu- tuba dufise mu i burundi I- i- ivyigwa bikorwa vyerekana yuko dutanguye kwigisha abagore tukagira amashuri abakenya- abakiri bato abageni bakiri bato n'ibyo byo ku- kurondoka birengeye birengeye bizogabanuka hama ugaca usanga usanga ku- ku- kuvyara abo dushobora kurera hama izo ngorane zikaza zigabanya zonyene kuko ndagira yuko n'ibihugu vyinshi vyahaciye si burundi twenyene turi mu iyo ngorane nibaza yuko atagutinya ariko ariko ni ukubanya duteza imbere abakenyezi kugira ngo nabo nyene babone yuko ah, eh, ba- bacatangura kumenya ingene ba- ba- ba- ba- batangura kuvyara ku rugero hanyuma ikindi kintu twavuze ni uko hariho i- iyo ngorane y'ugu- y'amatongo ngo ngo yaje je nibaza yuko um, ni ukwigisha abasore erega n'aho tuba dufite amatongo hari ukundi kuntu kwiteza imbere nawe utaba ufite umuryango wawe ngo ngo ngo ngo ngo umuryango ufite agatongo gato ugaca usanga mureko murakarwanira muri babiri turashobora kwiga ukundi kuntu dushobora kwiteza imbere kama turiko turabona abantu bagira utuntu twinshi dushobora gukoza ibindi bintu atari itongo kugira ngo duce amahera duteze imbere umuryango twigeze aho tugeze Mhm.
atari abahungu atari abakobwa gusa hama dushobore ku- kwiteza imbere twegenye tutavuze tuti ngo ni igiki natoranye ngo ni abadafite batorana rabo baca bagenda gute Ubu- rero naza ko ari ukwigisha kwigwana ko cyane rwose uri ku bigeme no ku ba- no ku misore tukabigira tukamenya tukiri bato kuko arabibona ahantu henshi Kwigwana ngenda ko- abantu batora ubwenge mu tuntu tu- tubakikije bakiteza imbere kwigwana ko no gusabikanya duke bafise nibaza ko ariyo nzira yoba ari nziza cyane rwose turafise didase didase mwiriwe neza didase muratwumva
Eh, turabumva neza cyane ego me murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku eh, ku burenganzira eh, butari buke buvugwa ko abafasoni badafite muri iki gihe duga ku ijambo turi kumwe n'abafasoni babiri pasika z'iminani na aline nizigama Eh, jewe nashaka kugira icyo ntereye na cyane cyane mu gushyigikira abo batumire ego
Eh, jewe ikintu mbona kugira uruhara rw'abakenyezi rutera imbere cyane ni uko dufate leta yobafasha ku mutumba umutumba ari wose bagashyiraho nka komite y'abakenyezi ijejwe gukurikirana agateka k'abakenyezi ku mutumba kugira niba ari umukenyezi aje kuwubaka mu rugo rusanzwe rw'undi mukenyezi ya komite ice imukurikirana imuhagarike kubera biba biciye kure n'amategeko hama no mu makaritsiye bikagenda uko abakenyezi bakaja no mu mashirahamwe kubera ibintu bene ibyo kenshi na kenshi bikunda kuva ku bukene nk'ubu dufate nk'akazi nk'ubu aka- kubera hari ubukene uca usanga nk'u- nk'umukenyezi ari nko ku ishure ugasanga uburyo mu muryango bahebuke kugira bamuhe iryo shure aca afata ingingo yo kuva ku ishure aca agenda kurongorwa na wa mugabo asanzwe afise urugo akamuhenda kubera amafaranga amaze kumuhenda bakabyarana nk'umwana umwe agaca amwirukana usanga agiye mw'ibarabara arangaye urumva byiza ni uko baba amashirahamwe abakurikirana bakaja mu mashirahamwe Eh, ni- nibyo mbona byo bakarusha gusumba murakoze didase imbere y'uko abafasoni twatumiye bagira icyo babivuze ko ba- bagira icyo bavuze ku cyiyumviro mushikirije reka duhe n'ijambo kwizera kwizera mwiriwe neza
niwe mwiriwe murafite ikibazo murafite icyiyumviro muri hehe ga kwizera
turi ino mu rutana yego duga ku ijambo
eh, ku- ku bijyanye n'iby'ubwiherero bw'abakenyezi muri kunyumva yego duga ku ijambo turakumva
igitekerezo nari mfise nashaka gushikiriza jewe nashaka gufatira ku bitabo deranda halo duga ku ijambo turakumva ntusubire guhagarika abandanya
Eh, nashaka gufatira ku bitabo deranda ukuntu mu gihe imana yarema iyo nyene ikirema yaremye adamu ubwa mbere na mbere nyuma ihejeje kurema adamu yaciye irema eva imuyita umufasha ntabwo muri make ego ubwigenge barabukwiriye ariko kandi ibibazo baja kurondera mirongo itanu ku ijana kuko n'icyo gihe bu- mu gihe barondera mirongo itanu ku ijana baba bakibaye abafasha ahubwo nyene bamaze kuba abagabo nk'abandi
murakoze murakoze kwizera reka duhe ijambo eh, pascal zibinani agira icyo avuze mu- eh, ku byashyikirijwe na bo- bose uko ari babiri didasi na kwizera umwe umwe duga ku ijambo Ah, uwavuze yuko guharika bigomba kuva mu bukene ko hari abakobwa baba bari nko ku ishuri hama ugasanga barabirukanye ku ishuri kubera ubukene bagaca bajya kurongorwa mu buzi bwa kabiri je navuga yuko ego ubukene burimo mugabo hari n'ikintu cyo kutanyurwa na dukeya dufite ikintu ca desire yo kwama dushaka kuronka ibyo tudafise tubicishije mu nzira mbi urashobora kuba uri umukene mugabo ukagumanya dignite ukagumana akaranga muri ubwo bukene bwawe ntibivuga yuko umukobwa ari umukene agomba kujya kurondera ibyo famiye yiwe itamuhaye mu buzu bw'uyi- bw- bw'uwundi mugore yubatse hama ikindi kintu ayine yavuze nagomba kuzanaho vu- ah, vuba vuba si ukuvuga yuko amakosa yose turi kutuyashyira ku ba- ku bakobwa mugabo ni ukumvisha yuko abakobwa bafite uburenganzira bwo kuvuga no umugabo ari mariye abegereye akaba- akamusaba kumurongora afite uburenganzira kandi afite ubushobozi bwo kumuraba akamubwira ati no abakobwa bakajya bavugana n'abagabo nka kiremwa muntu mugabo ntibavugane muri sanse yo kwinjira mu buzu bw'abagore bandi bamaze kubaka hama ngarutse ku kindi kintu ah, cy'ayo makomite agomba kujya akurikiranira hafi yego ayo makomite je ndayashigikiye kuko ibintu bya poligami ntibiri muri mu karanga k'abarundi mugabo maze kubona yuko abagabo b'abarundi n'abakobwa b'abarundi mu ka- n'ibindi mu kanya gatoya biterwa Mi- n'imibiri minani yazanyweho pasikazi kera, zo mu kanya kumva ko gatoya ni ari umugabo n'umugore mu kanya gato amasegonda make iciyumviro cyashyikirijwe na kwizera imbere y'uko duha ijambo eh, aline nizigama
tariki murashobora kunyibutsa yavuze ko eh, abafasoni bakwiye kuba nk'abafasha nk'uko imana yaremye umugabo ubwa mbere igasubira ikarema eva ubwa kabiri
ikintu cyo kuba umufasha njyewe ngenda kibona ntushobora gufasha uwundi nawe ubwawe utishoboye kugira ngo ube umufasha w'umuntu iso yuko nawe ubwawe uba ushoboye hama ugafasha ufite nawe icyo uterera Kandi bose Ugufasha barafashanya.
ni umuntu uba uri hasi y'umuntu egomeye reka duhe n'ijambo eh, aline nizigama kuri ibyo bibazo bya didase na kwizera akanya kariko kara- karatujana yego murakoze jeco ikibazo cya mbere naravuze ko ndashiyumviriye nibaza ko ikosa ry'ukuharika n'uku- nu- ari ari ikosa rya babiri kandi ari ikosa rya kandi nibaza yuko mu byo pasikazi yavuze harimo byo neme ariko hariho n'ibindi nuvuze ngo twobandanya twiga ku- kubera ah, mu mico yacu turazi nyene du- tu- turera abakobwa kugira ngo baba bemera akari ko kose akaje ame bubaha ah, cyane cyane ari umuntu amurengeye amukuriye ukaba wumva nta- ntazi ko azi kuvuga ati oya ukumengo ntashobora kubyiyumvira cyane cyane ari mu ari mu bukene cyakeneye cyane umufasha icyo ni cya mbere nibaza yuko mu gihe tutarahindura imico tutarahindura ingene turera abakobwa tukababwira tuti wowe uri umuntu afite icyubahiro nawe nyene nk'uwundi ushobora kupanka icyo wowe ubwose ukeneye ku- kugira ntibizoba bihi- birahinduka byose nibaza ko donka ikosa azoba ari ryo rya bose Ego.
ikindi cya kabiri ntabwo duhera hejuru ariko nibaza ko ibintu byi- byo- byo- byo- ibyo twemera bivana no ku muntu uwo ari we wese ibyo ukungene ucumva ico kintu je naza yuko uko tu- ibyo turabibona mu abantu bose nyene bavyigenzamo neza ko ari ikintu cyo kubandanya twiyumvira naco nyene kuko hari ibintu bimwe bimwe ubona umengo biracanangukiriza abagore bagaca nkandi bantu bagaca bifata uko bitagenewe u- u- u- n'ukungene bitashigikanyijwe kugira ngo tubifate C- cane cane mu bitabo vyeranda umuntu atanguye kubisoma ucanga umwe wese afite ukungene agisoma nibaza ko ari kubandanya kubivuga hama nagira mperaheze mvuga nti Ndabona- gutera imbere kw'abagore um, kuzoteza imbere abantu bose n'aba- egomeye n'abagabo barimo murakoze madame aline nizigama ndagushimiye nawe madame pasikazi zibinani turashimiye abanywanyi bose biradiyo ijwi ry'amerika baduteye akamo ikabashikiriza ibyiyumviro byabo n'ibibazo byabo turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba dushimiye kandi na inosa kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabashimiye mwese inshuti mwese banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese